bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamirani washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda hano muri sitiya cumi n'umunani muri kumwe na joy diane na nina hazwe ndongoye ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese nshuti bakunzi muri iyo nama hariho biba bizwi bijyanye n'inzego ukuntu zikora bijyanye no gushyiraho hariho abantu baba bahegeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kare kugira ngo umuntu avuge urutonde rw'ibizokwigwa muri iyo nama
uyu ni zefahamani iratunga arongoye umugwi w'igihugu cy'u Burundi uri gutegura inama igira mirongo ibiri izohuza abakuru b'ibihugu bihurikiye mu isoko rusange ry'ibihugu bya afurika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga yuko ibizokwihwezwa muri iyo nama izobera mu gihugu cy'u Burundi bitaramenyekana iyo nkuru co kimwe n'iyindi yerekeye ibikorwa vy'urudandazwa vyahagaze ku mupaka wa gasenyi ugabura igihugu cy'u rwanda n'uburundi mu ruhande rwo mu ntara ya kirundo turabigarukako handi hato muraguma hagufi y'amaradiyo yanyu ariko mu nkundire mbanze ndababwire muri make ko abantu bashika kuri mirongo ibiri na babiri bishwa abandi barenga mirongo ibiri barakomereka kuno wa kabiri ku mugoroba i Bengazi muri Libya mu bitero bibiri vya bombe zatezwe miduga ibiri ku rwinjiro rw'umusigiti muri ivyo bitigiri bishasha ntiharimwo abakiriwe mu bitaro Al Jala i Bangazi nk'uko vyashikijwe n'umukuru wavyo Fadia Al Bagati yongera ko bishoboka kuduga uwo musigiti uzwi ko usengeramwo abo mu bwoko bw'abasalifiste barwa barwanije abakora iterabwoba ibengazi ku ruhande rw'abasirikare mukuru arwanira mu buseruko bwa libiya marashel khalifa haftar ugutuma-tumanako hakoreshejwe ubuhinga bwa internet vyaraye vyongeye kugururwa kuri uno wa kabiri muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo ni nyuma y'uko hari vyari vyahagaritswe n'abategetsi mw'ijoro ryo ku munsi wa gatandatu ushira uwimana abategetsi bo muri ico gihugu bari bategetse amasosiyete yose akora mw'ituma-tumanako amakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa none internet guhagarika imirongo ya internet mw'ijoro ryo ku wa gatandatu buca haba imyiyerekano yamiriza kuguma ku butegetsi kwa perezida joseph kabila abantu batandatu nibo bapfiriye muri iyo myiyerekano yari igwiriyemwo abakatolika igisata c'ishamwe mpuzamakungu onu cita ku mpunzi rcr kiragabisha ko hakiri kare ko impunzi z'abarohinga zahungiye muri bangladesh zitahuka mu gihugu ca myanmar um, kuko umutekano wabo ata kimenyetso na kimwe ko uzokingirwa kihari haraheze amezi abiri leta ya bangladesh yemeranije gutahukana impunzi zivyifuza izo mpunzi vyari vyitezwe ko zari gutangura gutahuka kuri uno wa kabiri ariko abategetsi ba bangladesh bagumye bigizayo ivyo bikorwa rcr ivuga ko ivyankenerwa ku mutekano kwifuza gutahuka mu ngo zabo bitaraboneka radiyo ijwi amerika muratwumva kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ahandi mushobora kumva ibiganiro vyacu ni ku rubuga rwa internet ari wowe zitatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com turi kandi no kuri facebook adrese ni voa radiyo yacu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika munyamabanga mukuru w'isoko rusange ry'ibihugu vya afurika y'ubuseruko n'ubumanuko komeza ari mu rugendo rwiwe mu gihugu c'u Burundi ariko rero agendera ico gihugu mu ntumbero yo gutegura inama igira mirongo ibiri y'abakuru b'ibihugu izobera muri ico gihugu ibizokwigwamo ntibiramenyekana ariko yongeye kwemeza yuko iyo nama izobera muri ico gihugu umenyesha amakuru wacu i bujumbura diane ndonse niwe tubaza ibindi kuri ino nkuru umunyamabanga mukuru w'isoko rusange ihuza ibihugu vya afurika y'ubuseruko n'ubumanuko sindiso ngwenya yavuze ko bamaze kumvikana n'umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza ko inama igira mirongo ibiri izohuza abakuru b'ibihugu bo muri iyo soko rusange komesa izobera mu gihugu arongoye mu matariki ya cumi n'umunani na cumi n'icenda z'ukwezi kwa kane uyu mwaka ni nyuma yaho umugwi ugizwe n'abahinga ba komesa wari waje mu burundi mu kwezi k'umunani k'umwaka uheze wari washikirije ko inama itobera mu burundi kuko hariho ibidatunganye ivyo navyo ni nk'umutekano muke muri rusangi ikena rya internet amahoteri make amabarabara hamwe n'ikena ry'imiduga yunguruza abashitsi ariko rero uyu munyamabanga sindiso ngwenya yemeje ko atankeka inama izobera mu burundi kuko iyindi nama yabereye kinshasa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze yemeje ko vyose bitunganye There is no condition for the summit to come into Bujumbura because as early nta bisabwa as, bihari uh, kugira iyi nama ibere i bujumbura kubera inama ya nyuma yabereye i kinshasa diara congo abagize umuryango wa komesa baremeje ko inama izobera i burundi akazi rero kanzanye ni gushira hamwe kunogangiza ibikorwa bisigaye kandi ndizeye ko leta y'u Burundi yahejeje gutororokanya ibijanye n'amahoteri kandi twizeye ko vyose bimeze neza We've identified the hotels uh, and all the support that's required. Everything is, is ready.
ku bijanye n'icoba carakozwe kugira ivyari bihaze bitungane uwurongoye umugwi utunganya ibikorwa vy'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye mu isoko rusangi ya afurika y'ubuseruko n'ubumanuko avuga ko atacongeweko ico bikoze zefire maniratanga avuga ko nyabuna k'umugwi wavuze ko hari ibibuze utarose umwanya wo kubigenzura twibaza ko habaye ibintu byo kudatahura neza kuko n'amaraporo yari yatanzwe na imigwi y'abahinga bo muri komisiyo yari ya- ya- yari yaje kuraba ingene ibintu bimeze bashimye cyane ukuntu umutekano umeze mu gihugu bari bashimye cyane gusa ikintu umuntu yovuga ni uko batashoboye kuronka umwanya ukwiye kugira ngo bashobore kuraba amahoteli yose dufise imiduga dufise hamwe n'ibindi rero igihe bagaruka ubwa kabiri ibyo byose barashoboye kubibona ku buryo rero ubu mwumvise ko n'uyu mushyitsi avuga yuko ibintu byose bisa nk'ibyarangiye uyarongoye umugwi utunganya ibikorwa vy'inama izohuza abakuru b'ibihugu bahurikiye muri komesa abandanya avuga ko ibizokwigwa mu nama bitaramenyekana kugeza ubu uretse ibisanzwe bimenyerewe kwigwa mu manama be nayo kuri uyu munota haracyari kare ngo umuntu avuge eh, ibibazo bizokwigwa mugabo ni inama mu bisanzwe inama yama iba buri mwaka rero muri iyo nama hariho biba bizwi bijyanye n'inzego ukuntu zikora bijyanye na- no gushiraho hariho abantu baba bahejeje akazi bakagenda guhindura abandi mugabo haracyari kare kugira ngo umuntu avuge urutonde rw'izo- ibizokwigwa mu- muri iyo nama ikindi kimaze kumenyekana ni uko ibihugu nka tunisiya na somaliya bizokwemererwa kwinjira mu muryango w'ibihugu cumi n'icenda vyari bigize isoko rusange ya afurika y'ubuseruko n'ubumanuko komesa tumenyeshe kandi ko uyu munyamabanga wa komesa azorangiza uru rugendo rwiwe ku munsi wa gatanu uw'indwi inyuma y'imibonano azogirana n'abariko barategura inama ibujumbura diane ndonse ijwi rya amerika tukazogerageza rero gukurikiranira hagufi iyo mibonano yo munyamabanga mukuru w'uyo muryango komeza azogirana n'abatandukanye hagize ico tumenya kuco bazoza barayaga muzo bikurikira mu biganiro vyacu bitandukanye n'amakuru ijwi rya amerika ibatunganiriza mu myanya itandukanye tukiri ku gihugu c'u Burundi guhera kuri uno wa kabiri imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa Gasanyi ugabura igihugu c'u Rwanda n'Uburundi ni ku ruhande rwo mu ntara ya Kirundo N- i- ndi kumwe n'umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ariko arakurikirana ino nkuru Jean Bosco amahoro ngaho kuri uwo mupaka Jean Bosco itelefone yiwe ntidushoboye kubandanya tumutora ariko turamugarukako mu kurindira tubanze gato dukubitire ku ishure rya Kwibu- ryo Kwi- ry'ahitwa kwibuka ni muri komune n'intara ya gitega mu gihugu c'u Burundi aho imyaka ibiri yikunkumuye atamazi iryo somero rifise abana barenga ibihumbi bine nibo biga kuri iryo somero ibindi muravyumva muri ino nkuru menyesha makuru wacu igitega Fidel d'Antoine Sabimana
ayo mashuri yose ari ku mutumba wo kwibuka ku kilometero kumwe uvuye mu gisagara ca gitega ni amashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi muri ayo mashuri harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri bashika amajana na mirongo umunani naho harimwo abana bangana uko nta magi y'amazi riraboneka mu mabombo yubatse muri ivyo bigo haraciye imyaka ibiri nk'uko bivugwa na manirambona adela umuyobozi w'uburaro kw'ishuri ryigisha ubuhinga ryitiriwe david may Eh, turafise ikibazo c'amazi nk'ubu turamaze imyaka ibiri atama ry'amazi ri- riboneka mu matiyo ya regides ni kuvuga caba ingorane ya mbere isuku riraba rike ca tuyavoma mu ku mwonga wa rusengo uwo mwonga nawo duhurirayo na- n'abanyagihugu bava aho hakurya kwa nkana hariho umwanya w'ivyigwa baci- baca bahomba Eh, tize twari tuyitangura saa cenda ariko ubu twaciye twushira kw'isaha kubera bari kuvoma icitangura saa kumi kiba ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe Eh, bu- ibijyanye n'utuzu- n'utuzu twa sugumwe bira- biragorana cyane kubera ko ayo mazi ntayaba ahari kandi ko eh, abo dufise bavoma bavoma amazi yo guteka gusa ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe haba gukora mu mashuri haba gukora aho baryama n'abanyeshuri bayivomera kubera twasanze ko kuvomesha bitwara amera menshi mu gice cy'uyu mwaka byadutwaye amafaranga angana n'umuriyoni aho kandi no kuvuga ntibavomera abanyeshuri no kuvoma amazi yo guteka no koza ibikoresho abanyeshuri bakoresha byo muri efegitwari abanyeshuri baratoye uburyo bwo kudukoresha mbere yo kwinjira muri utwo tuzu basiga impuzu hanze bakinjira basigaranye agahuzu ko munsi gusa uno musore twamusanze avuye kwitabara kubera kurinda gukura impuzu aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko kenshi u- uzanye neka ku mumota ko gatandukanye ni byiza ko ukura impuzu kubera usanga bigoye nyine uri- ugiye mu bandi n'akaodere kavuye nyine mu ntuze abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa tuyizere filibert ni umwe muri abo banyeshuri hageze nk'igihe cyo kumesa uduhuzu umuntu afite uduhuzu dukeyi biragoye kweri kubera naho nyene tugenda mu myonga mu migezi iyo amazi ari kuyarondera hama tugaheza tukaza tukamesa twa duhuzu bityo gihe usanze abanya- abanyagihugu bo mikati ari benshi usanga uriko urakoresha amazi yo mu munga nayo ntaba ari meza cane ntigaheze ngo kere neza kubera kuniganira ayo mazi navyo nyene bibatera ikibazo niyo kwizera edward nawe nyene yiga kuri iryo shuri byashika ugasanga kujya ku ntu abantu baba ari benshi kugurana kw'abantu ugasanga ushoboye kuvoma amazi ugasanga yashoboye gucafura ugasanga ateye indwara nima adele akurikiranira hafi abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita sawifi kigisha ijambo ry'imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike amazi ngaha ntayahari turabwira bajya kuvoma umwunga ugasanga ntibariko bariga neza usanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ubukene bw'amazi Eh, nk'indwara bakunda kurwara kenshi ni indwara usanga bariko baravuga ngo bariko bararibwa tuca twibaza ko kenshi na kenshi biterwa n'umwanda congera kuba ikibazo gikomeye ku bana b'abigeme iyo bagiye mu mihango yabo fayida n'ibitanga n'umwe muri abo bana b'abigeme ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakotegisi umugani kandi birasaba nuko koga minsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyaranja tugasaba hagati yacu tugafashanya uba yafise agaha mugenzi we utayafise agashobora kuyaronka muri ubwo buryo mu ishyirahamwe regidezo ritanga amazi y'umuyaga nkuba bamenyesha ko ico kibazo c'amazi kiri kwibuka caturutse ku mapompa aduza amazi yononekaye ariko bavuga ko mu minsi iri imbere ibintu bishobora kuja mu buryo igitega fidel antoine nsabimana ijwi ry'amerika
arakoze menyesha amakuru wacu fidel d'antoine nsabimana kuri iyo nkuru yari yadutunganirije tugaruke rero ku nkuru na neme ariko bitashobotse ko mwumviriza guhera ku wa kabiri imiduga minini minini yunguruza ibidandazwa ntiriko irarengana ku mupaka wa gasenyi uwo mupaka ugabura igihugu c'u rwanda n'uburundi ni ku ruhande rwo mu ntara ya kirundo inkuru tubaza umenyesha amakuru wacu mu kirundo jean bosco ndarurinze bosco ni kubera iki iyo miduga itariko irarengana
ego eh, ahanini imiduga itariko irarengana neza ni imiduga iva mu gihugu c'u rwanda yinjira mu burundi irimo ibidandazwa na cyane cyane imiduga minini minini minini ikibazo nk'uko eh, tumaze eh, kubimenya ni uko eh, aba- abasanzwe bakora akazi ko gufasha abacuruzi guharura amakori abo bita abadekarara mu gihugu mu mu rurimi rw'igifaransa eh, ba- barahagaritse gukora kuva ejo ahanini icyatumye bahagarika nk'uko bamwe muri bo eh, twa- bagiye barabitumenyesha eh, ni uko hari eh, aho bari basanzwe bakorera ibiro byabo bakoreramwo eh, bisanzwe biri mu nyubakwa eh, yo ku mupaka wa gasenyi nemba eh, obere isa n'iyabisubiyeko aha rero bakavuga bati eh, twebwe ntitushobora kubandanya dukora kuko ah, b- kuko amazu ari hafi bashobora kubandanya bakoreramwo nk'uko basaba kurya ah, gupanga ari amazu asigamwo amatara eh, ndetse akaba ari n'ahantu eh, bitoborohera kuko ba- bakenera gukoresha za mashini nyabwonko Mhm, uravuga ko hari imiduga iza iva mu rwanda yinjira mu burundi iva mu burundi nayo yinjira mu rwanda bimeze gute
ego eh, ku ruhande rw'u rwanda nta kibazo kuko abasanzwe bafasha guharura ama- ama- amatagisi yinjira mu rwanda abo nta kibazo bafitaniye n'aba- eh, n'abo basanzwe bakorana ikibazo kiri ku ruhande rw'u burundi eh, aha rero eh, nk'uko diane bimeze aho kuri uwo mupaka abinjira hari aba- abavuga ko bashyize hirya y'ejo ni ukuvuga umunsi ugiye kuba ugira gatatu bari mu makamyo yabo abo rero bakavuga yuko batariko baroroherwa mu buzima bwabo kuko eh, benshi naba eh, aho- muri ako gace n'ahantu hatagira uburiro uburiro bwari buhari n'ubunywero bwaruga- bwarugawe ku mvo z'umutekano eh, haraciye igihe Eh, kugira bashobore gufungura bafata urugendo bashobora kuriha amafaranga ari hagati y'igihumbi n'ibihumbi bibiri kugenda no kugaruka Eh, ako gace kandi nta mazi ahari barinda gufata urundi rugendo bajya kurondera amazi avuga kugira bashobore gukaraba mu maso bakavuga yuko rero eh, muri muri kino gihe oberi idashoboye kumvikana nabo batangaza ko eh, bashobora kubandanya bahagirira ingorane ico gisata ca leta kijeje kugenzura no gutoraguza amatagisi mu burundi obeya hari ico muba mwavuganye ga bosco kuri ico kibazo
ego eh, twashoboye kuronka umuvugizi w'ikigo obera ariko yatubwiye ko hakiri byinshi ariko arakora yuko dushobora kubandanya tumu- kumurondera ejo kugira ngo ashobore kugira icyo abivuzeko Mhm, urakoze cane turaza kongera amakuru yacu hanyuma uze kutubwira ico ico kigo cabivuze ko wongera utwumvishe na bamwe mu begwa n'iyo ngingo uko bariko barayakira
murakoze namwe
tugaruke mu ntara zigize igihugu c'u Burundi ariko ubu twerekeza mu ntara ya Rumonge habagize amashami icumi yahora afise mu minwe itunganywa ry'itozwa ry'uburyo bw'amatagisi mu masoko cumi ya komine Rumonge y'intara ya Rumonge nyene bidoga ko bare- ba- batswe isoko y'ikiringo c'imyaka mirongo itatu bari bafitaniye mu masezerano n'intwaro kitarahera mwesha mu makuru w'ijwi Amerika mu ntara ya Rumonge Alain Yves Rankunda aradusigurira ayo masezerano hagati y'ayo mashirahamwe n'intwaro yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu yaragamije gushira mu minwe y'abigenga ibijanye n'itunganywa no gutoza amatagisi muri ayo masoko gushika uno musi indongozi z'ayo mashirahamwe akaba adatahura imvo zatumye avaho bari bageze ku myaka cumi n'ine gusa bagenzura ayo masoko emmanuel ndayishimiye ni umwe mu baserukira ayo mashirahamwe Eh, ivy'amasoko twebwe niho twaca tuja hamwe turateranya imitahe turagira amasezerano turagira amategeko turagira n'amasezerano aturanga na komine komine iratwakira neza twaciye dusinyira amasezerano kugeza- ku buryo bw'uko twagiraniye kontra y'imyaka mirongo itatu abantu birenga twaguye mu gahundwe rero habayeho kumva yuko twatswa amasoko mu nzira tutazi kuko komine ntitwigeze tuyiheranira twe tubona ko twebwe ataco baba twagiriza tudatahura ivyo bintu ivyo ari vyo muri ayo masezerano kandi abo banyeshirahamwe bemeza ko bari baremeranije n'intwaro ko ingingo iyo ari yo yose itegerezwa gufatwa izo mpande zose zibanje kuja inama ariko bisunze ibiri mu makete abahagarika barungikiwe n'intwaro ni ikimenyetso c'uko atakuri kurimwo nk'uko bavyivugira niyo ngabo jean ari mu ndongozi zayo aha asigura avuga ati twabonye twe twagiye tubona ikete ya nyakubahwa umutare w'intara mu Rumonge avuga yuko itariki mirongo itatu n'imwe y'uko amasoko yubasubije ya komine byaradutangaje ko yavuga ngo yisunze ngo ikete y'ubushirangaji bw'intwara hagati mu gihugu bwabo tugiye gusoma ikete y'ubushirangaji bw'intwara mu gihugu ivyo avuga ntibihuye n'ivyo amatari yavuze kuko bavuga ati abasoma kontra atarahera hamwe boheza kontra zabo batosubira ku kuba tushobora gusinya izindi kontra mugabo twaguye mu gahundwe tugiye tubona mu nyuma batwandikiye amakete dusaka igisaki ngo batangura ku ikete ryo kutugabisha ubwa nyuma turabishura mu nyuma niyo baca basohora ingingo y'ibi- bi- bitwaje ngo ikete ngo rya minisitiri de l'interiyeri ngo n'itegeko n'ikete rya buramatari ngo ngo barahagaritse amakontra dufitanye na komine ngo amasoko asubire mu ya komine twaratangaye kuko izo ngingo zose nta na kimwe gifashe cyo tuma duhagarika amasezerano dufitanye na komine n'amasoko ku bw'icyo kibazo ibiriko birononekara ni umurengera nk'uko abarongoye amashyirahamwe babivuga bimwe muri ivyo harimwo ko abakozi bahora baronswa agahembo kahagaritswe emmanuel ndayishimiye aratubwira n'ibindi biriko birononekara ni ubuhombe budasanzwe bwa mbere twebwe twatanze imitahe tujya hamwe mu mu kintu turiko turakoreramwo duharura imyaka mirongo itatu urumva poroje y'imyaka mirongo itatu uba ufise ibintu uzoshikako vyinshi ubu rero ivyo twanigiwe mu menshi ntituzi iyo tuva niyo tuja ibindi bitubabaza cyane ni aba bantu twahora dukoresha mu minsi nabo bashobora kwitura ubutungane bikaboneka yuko twakoresheje tutabahemba abantu mumaranye imyaka cumi n'ine bafise uburenganzira bwo kukwitwarira ku gihe utabasezereye mu kazi utababwiye n'ingene ibintu vyagenze muri komine rumonge baremera ko amasezerano yahonyanzwe bakisigura ko mu gihe bari kurindira ikiringo bari bumvikanye n'ayo mashirahamwe komine yosubiye inyuma gose ku kibazo c'uko ayo mashirahamwe yokuzurizwa celestin nitanga musitanteri wa komine rumonge ahamagarira indongozi zayo kuza bavyigire hamwe e, kontwani yari bwahere benshi bari bafise basanzwe bafise ayo makontra y'imyaka mirongo itatu ibisigaye nibaza yuko bizobazwa leta kuko nibo baduhaye itegeko yuko ayo makontra tuyahagarika nibaza yuko kwitwara ntiyoba ari inyishu ihagije nibaza ahanini ko hojaho ibiganiro hagati ya komine nabo e, kuko turiko turaraba natwebwe tubafise uburenganzira bwo kubitwa kwitwarira kuko tubona yuko ivyo bahora bavuga yuko bakora bahomba atari vyo inzira y'ibiganiro yoza ubwa mbere kuko n'abanyarumonge natwe tukabanyarumonge kandi turiko turaraba izindi ntara nta hantu ntamwe twigeze twumva bariko baraburanya le- leta ku bijanye n'ivyo vy'amasoko nibaza yuko arico hanini umuntu yoshikiriza ayo mashirahamwe uko ari cumi amenyesha ko agiye guhanuza abizi vy'amategeko mu kurindira ko intwaro yisubirako ku ngingo yafashe ico bikoze muri kino gihe amatagisi yose hamwe n'ibindi bikorwa vy'itunganywa ry'ayo masoko ubu bibarizwa mu minwe y'abajejwe intwaro ba komine rumonge mu ntara ya rumonge mu bumanuko bw'uburundi alain ive irankunda ijwi ry'amerika ejo ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya mugenzi wacu ejo ni mukankusi arashika ngaho kugira dushikirize ikiganiro c'amagara y'abantu
inshuti mukunda radiyo ijwi ry'amerika ndabaramukije mbahaye ikaze kuri radiyo yanyu uyu munsi mu kiganiro cy'ubuzima turongera tuvuge ku ndwara ya sida n'umugore utwite turaganira na muganga manirimbere corneille uyu munsi rero nagira ngo mutubwire ku bijyanye rero n'ubwo bwandu bwa sida ku mugore utwite ndetse no ku mwana uri mu nda ariko mbere mwakongera mukabanza mukibwira abatwumva yego nitwa muganga corneille imanira imbere asanzwe avurira ku bitaro by'ingozi mu burundi mu gisata cyo kwakira ababyeyi muganga manira imbere ikibazo cya mbere nagira ngo mbabaze iyo umubyeyi atwite agiye kwa muganga bakamusangana ubwandu bwa sida hahita hakorwa iki kugira ngo murwane ku buzima bwe n'ubw'umwana uri mu nda ikintu cya mbere cyihutirwa nibaza yuko ari cyo kumushyira ku miti kugira ngo dukingire umwana ari mu nda kugira ngo umwana ari mu nda agire amahirwe menshi yo kuvuka atanduye ni uko iyo miti yotangurwa kare ni ukuvuga imbanyi igifise ibyo ni ukwita iby'umweru cumi na bine gusa kubera uko umuntu agenda araseba gutanguza imiti umugore yibungenze niko n'amahirwe y'uko umwana avuka akomeye agenda aragabanuka bituma rero dusaba abantu bose bagitwara inda y'uko bokwisuzumisha bagasuzuma n'umugera babyeyi hasi gutyo ugatangura imiti hakiri kare iyo miti se nta ngaruka igira ku mwana uri mu nda Eh, iyo miti ni isanzwe dutanga imiti itarengana ingozi ya nyina w'umwana ngo igende kugirira nabi umwana ari mu nda iyo miti ahubwo igabanya imigera mu maraso ya nyina kugira ngo umwana agire amahirwe menshi yo kutandura imiti dutanga ngaha turagerageza uburyo bwose bushoboka kugira ngo dutange imiti itagira ingaruka mbi ku mwana Mhm. muravuga ko muha ababyeyi imiti mukimara kubona ko bafite ubwandu hari abo mwahaye imiti ariko bikanga bakabyara abana banduye hari abo mujya mubona ntibikunze gushika kenshi mugabo biriho ivana kugira ngo umuntu ashobore kumenya uko byagenze neza iyo utanguje imiti umubyeyi uramuha imiti gushika imbanyi yiwe izorinde ivuka iyo miti arayifata mu bisanzwe kuva imbanyi igifise urwego twita ibyumweru cumi na bine kuvuga indwi cumi na zine gushika imbanyi izorinde ivuka hanyuma kenshi na kenshi hageze ko umubyeyi yibaruka gukora ivyo bita sezariyene ni ukuvuga yuko umugore akabyara burya bisanzwe barinda kumubaga kugira ngo bahe amahirwe menshi umwana hanyuma niyo umwana avutse baca bamwoza ubwo nyene imiti ibigenewe bakamwoza kandi bakirinda kumukomeretsa na gatoyi nko mu kumukura bijya aba yanyoye baramwoza hanyuma nawe bagatamushyira ku muti bakarindira amezi cumi n'umunani ku buryo dufite bwo gupima ngaho aho bashobora kumupima bakabona ko yanduye cyangwa atanduye turabye uburyo dukoresha ngaha hanye eh, mu burundi mu gihugu cyacu imbere y'amezi cumi n'umunani ntidushobora gupima umwana ngo tumenye ko yanduye cyangwa atanduye kubera twebwe tuno dufite amatekinike yose dukoresha arondera ibyo bita ama antikoro so ama antikoro umwana nyina arayamuha iyo ari mu mbanyi ubwawe inyuma y'amezi cumi n'umunani amantikoro yahawe na nyina yose aba yaramuvuye mu maraso kuko yuko iyo umwana agisa amantikoro aba ari amantikoro yiwe nyene aba yaranduye umwana w'amezi cumi n'umunani rero iyo umwana bamupimye bagasanga igipimo kiwe kivuga yuko afite umugera by'ukuri aba awufite
ko bivugwa se ko sida yandurira mu maraso kandi kubaga umugore barabaga hakaba hari amaraso agakora ku mwana nta kuntu ashobora kuba yakwandura kubera ko nyine ahuye n'ayo maraso ya mama we yego mugabo hariho ubuhinga bakoresha iyo umwana ariko aravuka Em, atari umuntu asanzwe amaze kubikora ngira ngo byamugora rwose kumva mugabo n'ibintu bisanzwe Mm.
kubera umwana na nyina baba bafatanyijwe n'ikintu cyitwa ingobyi utuntu rero cyitwa ingobyi barafata bagashyira ipense imwe ku ruhande rw'umubyeyi hanyuma n'iyindi ku ruhande rw'umwana bagaca bakata hagati na hagati kugira ngo ntihagire esange y'amaraso ihaba biraga yuko muri icyo gihe bishobora gushika kenshi na kenshi nibyo tubona abana benshi ntibandura hariya mu bihimba birondoka kubera usanga ari ibintu biba bisaba ko haba ugukorana k'ubwose kenshi na kenshi ugasanga harabaye no gukomeretsa udusire dutoyi umwana agaca mu maraso ya nyina ugaca usanga kenshi aranduye kenshi abana bandura muri ubwo buryo bubiri Mhm. mwavuze ko umwana iyo amaze amezi cumi n'umunani ari bwo mushobora kubasha kumupima mukamenya neza niba yaranduye iyo musanze yaranduye noneho niwe utangira kunywa imiti ayinywa kugeza ryari mu- mureba igihe abasirikare b'umubiri we bamaze kwiyongera bazamuka mugahagarika cyangwa akomeza kuyinywa ubuzima bwe bwose kenshi igihe umwana aba yaramaze kwandura nyuma y'amezi cumi n'umunani umuntu aramuha imiti imiti akazoyibandanya igihe ikiwe cyose cyo kubaho we ntishobora kugira ingaruka ku byerekeranye n'imikurire ye iyo miti aba afata no imiti ya miti isanzwe baha abantu kugira ngo bakupaze umugero wa sida umuti wose urafise ingaruka mbi zawo novuga umuti uwo ari wo wose urafise icyo utera mu mubiri Eh, ndabahaye nk'akarorero ndazi nk'imiti dufite ngaha mu burundi Eh, imwe imwe irashobora gutera gukama amaraso eh, ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana yaba ariko arasuzuma ko afite amaraso akwiye iyindi ugashobora kumutera ko amafi badakora neza ugasanga bibaye ngombwa yuko umwana bose afite uwo mugera bisaba ko umuntu aguma amukurikirana kenshi na kenshi bibaye ngombwa ku kwezi ku kwezi cyangwa ku mezi atatu ko amezi atatu aheze ye noneho mu gusoza muri makeya ni izihe nama mwaha abakurikiye ikiganiro muri uyu mwanya nobabwira yuko kugira ngo tugire amagara meza n'ay'ibibondo byacu bisabwa yuko abantu bose bari mu myaka yo kwibaruka bakwipimisha bakamenya ko banduye umugera wa sida cyangwa bakawanduye kugira ngo bishika bagatwarinda bashobore kuza hakiri kare bi- bakingire umwana wabo mu gufata imiti hakiri kare ababyeyi nabo bibungenze tubasaba yuko bakimenya ko bibungenze baza tukagira ibyo bita bilangi tunetimesi kuvuga ibipimo bisanzwe bigirirwa ababyeyi bari mu gice cya mbere bw'imbanyi kugira ngo dupime n'uwo mugera wa sida bibaye ngombwa tubashyire ku miti hakiri kare dukingire umwana bazogire abana bakomeye abana bafite amahirwe menshi yo kuvuka batanduye ndabashimiye cyane muganga corneille maniri imbere kuri kiganiro mwakoze cyane kuba mutusobanuriye ibi byose yego ndabashimiye namwe inshuti mwari muduteze amatwi mwari kumwe kandi nanjye eugenie mukankusi mbifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha arakoze hejuru ni mukankusi nanje diane nahazu innocent kimenyi na ingenieur jo twari kumwe mu biganiro by'uno mwanya tubifurize kuranirwa mu banyu no mu byanyu